ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho na venuste nshimiyimana nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga iki kiganiro ndakibatuye mwese abagore mwatandukanye n'abagabo banyu mugeze mu mahina mwe mwahunze muhetse mugataha muhetse muhekeye u rwanda none abo mwibarutse bakaba bababaza aho base basigaye ngituye abavandimwe bumvise inkuba zikubita bagatatana batanganye ariko nanubu bakaba bagishaka uko bahura umwana ntibagirwe iwabo na nyina asaba imana yavuye mu kigo cy'imfubyi asubira ku kacyiru gushaka umukecuru wamuhetse ngo amurangire iwabo by'umwihariko iki kiganiro ngituye abana bose barokotse murumva inkuru y'umwana wavanywe mu mirambo ahitwa irugangwe ya gihindamuyaga akakurwa n'umusamaritan wamukuye mu menyo ya rubamba akamugeza ku bitaro bya butare hafi ya mamba uwo mwana uwamwitayeho ni umuntu wari ufite akazina k'akabyiniriro ka nyirabukara yari umuforomokazi mu bitaro bya kaminuza i butare uwo mwana niba akiriho ntazi wamuramiye ni mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nyirasabimana rose atuye mu karere ka gasabo mu murenge wa jabana akagari ka kigali umudugudu w'amasangano arashaka umuryango we yamaze imyaka itandatu mu kigo cy'imfubyi cya croix rouge ku kacyiru ikintu kinzanye nashakaga kurangisha ababyeyi banjye ngo ndebe ko nabona umuryango wanjye nabuze nabuze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane muri jenoside yakorewe abatutsi wababuze ute mwaburaniye he byagenze bite twari dutuye kimigurura aho bita mu rugando ahahoze ari komine ya kacyiru yego ubwo nabanaga na papa na mama na basaza banjye babiri tuza gutandukana rero uburyo twatandukanyemo simbyiruka neza naje kubona imodoka idutwara itujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita muri kuruwa ruje hariya nanone kacyiru none se muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe
abaturanyi twari duturanye nabo bambwiye ko nari mfite nk'imyaka nk'itatu itatu cyangwa itatu n'igice abaturanyi banyu nibo bakujyanye mu kigo cy'imfubyi bakubwiye ko wahageze ute oya nyuma mvuye muri kuruwa ruje umuryango waramfashe ujya kumbera noneho nyuma aho maze gukurira mfite maze gukura mfite ubwenge ndavuganireka ndi hantu hahora hanza mu mutwe mpora nekereza hari iwacu ngende amatemberere ndebe ubwo ngubwo ngezeyo rero ndatembera mbona harahindutse negera abaturage basuye ndababaza nise umuntu gutya na gutya aracyaba aha ngaha barambwira ngo yaragiye ariko ubu umuturage wese nagiraga we yarambwiraga ati urasa n'umugabo wabaga hano n'ubundi ndababwira ni ngewe mwana we wari mutoya yari afite ubwo rero bambwira ibintu byose nyine barambwira ati turibuka ko wari ufite imyaka nk'itatu ni wowe mwana muto yari afite kuko turabyibuka w'agakobwa ubwo rero bagenda baba amakuru menshi nayo ntari nzi nanjye mbabwira amakuru nibuka niba aho ngaho nuko mbabaza nimba bamenya aho ababyeyi banjye bari bambwira ko babaheruka icyenda kane icyenda gatandatu ngo baragarutse barongera baragenda ntibongeye kumenya irengero ryabo ngaho rero mbwira papa wawe yitwaga nde papa wanjye yitwaga mukungukirwa emili nari mfite basaza banjye babiri umwe yitwaga wironja niryo zina nibuka undi akitwa kimonano ayo mazina ko numva atari amazina amenyerewe kwitwa mu rwanda papa wawe yakomokaga mu kahe karere papa wanjye yakomokaga i bukavu muri kongo mama wawe se nawe yari umukongomanikazi mama nawe ngo yari umukongomani ariko ntago mbizi neza uwo nzi neza cyane ni papa kuko ari we bose bari bazi abakuru bose nagerageje kubaza barambwiye ati mwari abakungumani baba se barakubwiye icyo papa wawe yakoraga papa yari umukanishi yari afite n'ikimodoka cya kombe kijya gusa oranje ni icyo bakubwiye cyangwa se icyo kimodoka nawe warakibonaga ukiri umwana urakibuka gusa ndibuka ko yari afite ikimodoka kijya gusa oranje ariko ntabwo nzi nimba cyaritwaga ngo va wa kobine ibyo ni byo bambwiye ariko njye ndabizi ko yari agifite ariko simenye ko ari uko bakiyita uri muri croix rouge ninde wakurangiye aho iwanyu bari batuye ndi muri kuruwa ruje n'ubundi nakomezaga kwibuka ko iwacu ari kimihurura ariko nkagira imbaraga nkeya zantinura kujyayo nkumva mfite ubwoba nkavuga n'ubu ndagenda gute nkumva mfite ubwoba noneho mpura bikomeza kumbamo nkajya nibuka umuturanyi twari duturanye witwaga suzana mbese nibuka n'umugezi basaza banjye banjyanagaho bametse tukajya kuvoma tukahakinira bagakunda kwicara kuri uwo mugezi bakajya baririmba ngo amazi amazi amazi amazi y'abakomano mbese ako kantu kanzagamo buri gihe burya ako karirimbo kakanzamo yego bigatuma nibuka uwo musaza wanjye witwaga kimonana yego Eh, ako karirimbo katumaga nibuka uwo musaza wanjye witwaga kimonano niwe nibukaga cyane Mhm. hanyuma uhageze bakubwiye yuko papa wawe yahageze muri mirongo cyenda na gatandatu bakubwiye se igihe yongeye kuhavira bambwiye yuko papa yaje kuko intambara iba yaragiye icyo kimodoka kirasigara noneho icyenda gatandatu aragaruka mu kumubona ntibongeye kumubona bamubonye rimwe aza mu kugenda ntibamenye igihe yagendeye kuko n'ikimodoka nyuma ngo barakirebye barakibura ku buryo ashobora kuba yari yagarutse aje gushaka imodoka ye Iyi ashobora kuba yaraje aje kureba iyo modoka yari yarasize akongera akagenda ntabwo bakubwiye niba yarazanye na basaza bawe cyangwa se na mama wawe Ya- yaje yaje wenyine nta mwana yari afite na mama ntabwo bari bari kumwe wambwiye ko bakomokaga i bukavu i bukavu yego muri kongo nta gace wumvaga bavuga yakomokagamo kubera ko bukavu ni nini ni nka kigali iyo ngiyo waba utuye ku kimihurura undi atuye ku kimironko undi atuye ku kivugiza bukavu nayo ifite uduce ifite kadutu ifite nyawera ifite n'utundi nta gace wafashe mu mutwe yakomokagamo bavugaga ko akomoka i bukavu gusa muri kongo yego noneho gusa abaturanyi barambwiye ngo ashobora kuba yarakomokaga ahantu bita mu gace bitaga ngo kadudu nimba ari ka- ka- kadudu abaye akomoka kadutu byaba ari mahire kadutu ntabwo ari kure cyane eh, y'u rwanda ni hakurya eh, ya rusizi tugaruke ku babyeyi bakureze uvuye mu kigo oh, cy'imfubyi bigeze bakubwira ko bazi aho ukomoka cyangwa se wowe wigeze ubabwira ko uzi neza ko ukomoka ku kimihurura
narabibabwiraga bakambwira yuko bidashoboka ngo nazigera mbabona noneho nkongera nkabwa ati se mwafashije nkagerageza tukajyanayo tukareba ko byakunda bakavuga ngo ntabwo byashoboka ngo uze amazina abiri yonyine ngo ntacyo byatanga ubwo rero nkatuza nkabyihorera ubwo muri mu bihumbi bibiri na cumi na kane nibwo natinyutse niyumvamo imbaraga ndavuga nti ngiye kujyayo mbishake kiremo ubushake ngende mbashakishe mpaka mbabonye Yego.
igihe narahagurutse ngenda nirirwa nirukanka kimihurura yose Oh.
ngenda mbashakisha Mhm.
ubwo rero nyine ubwo ngeze aho twabaga umuyobozi waho aranyirukana ati genda wa mwana we nta muntu ukuzi kandi nabonye ahantu twabaga ndizera nkomeje ko azumva kino kiganiro agasaro kaburaga akazakurenganura nongere nkwibutse ko u rwanda ari igihugu kimenya abana bacyo cyane cyane kikamenya ah, imfubyi ariko icyo dushinzwe cyane hano mu gasaro kaburaga ni ukugushakira ababyeyi bawe wari ugiye ugiye kureba suzana wagusigaranaga ukiri mutoya none suzana waramubonye
bampaye amakuru y'uko abaturanyi ba kavukire bahaturiye bo bambwiye y'uko suzana yapfuye n'umuryango we wose wasize mu buretse umukobwa umwe wasigaye ngo nawe yagiye muri amerika ntawe uhari ubwo rero nahise ntuza ndabyihorera wambwiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wawe wagusize ku kimihurura uri igitambambuga niba bakumva yaba ari papa wawe mu kungukirwa ari basaza bawe wironja na kimonano niba bakumva ni iki ushaka kubabwira icyo nshaka kubabwira ni uko mfite nimba maranye igihe mba numva imbabaje hari igihe mba numva ngiye gusara bitewe n'ukuntu mbakumbuye njyafata igihe nkabatekerezaho cyane nkumva birandenze icyo nshaka kubabwira ni uko kimonano ndamukumbuye cyane na wironja ndifuza kongera kubabona na papa abaye akiriho byanshimisha cyane kongera gusubira mu maboko yabo tukarebana amaso ku maso nyirahabimana roza byanshimishije kukwakira mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha kugushakira umuryango niba papa wawe na basaza bawe ndetse na mama wawe niba bose batuye muri kongo ikadutu n'ahandi hose baba bari nitutanababona tuzabona ababakomokaho nawe tugushakira umuryango umere nk'abandi bana ngaho rero amahoro y'imana yego namwe murakoze
agasaro kaburaga
ndasuhuza cyane umubyeyi utuye mu karere ka nyarugenge umujyi wa kigali mu kagari ka rwezamenyo yitwa asumta chance ni umubyeyi wakiriye undi mubyeyi musoni kasimu nyakwigendera musoni kasimu yasize amuragije umwana musoni hussein ubu afite imyaka makumyabiri n'itanu yari amaze iyo myaka yose atazi amakuru y'umuryango wa nyina wari wasigaye muri tanzania tumaze kwakira asumta chance mu kiganiro agasaro kaburaga umwana yahise abona umuryango we asumta chance warakoze cyane kadisa placide ari mu mujyi wa otawa muri canada yari afite mushiki we wazize jenoside yakorewe abatutsi arashaka mwishywa we jeanne de chantal muhungayire warokotse mu bana barindwi wahungiye muri congo kadisa placide ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana venuste nshimiyimana amakuru yanyu turi aho turakomeye mu kiganiro agasaro kaburaga niki kikuzanye ku ijwi ry'amerika venuste rero ikinzanye ku ijwi rya amerika ni uko ndiho nshakisha umwana twabuze bavuga yuko yaba ari muri congo uwo mwana akaba ari mwishywa wanjye umwana wa mushiki wanjye ashobora kuba yaragiye muri congo muri mirongo cyenda na kane muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi uwo mwishywa wawe yitwa nde mwishywa wanjye yitwa muhangayire jean do chantal akaba ashobora kuba yaragiye yiga mu mwaka wa mbere ikibeho mu ishuri rya marie merci none agenda yajyanye nande yagiye wenyine mbwira muri make amateka ye umwana yavuye ikibeho gute amateka ye reka nyakubwire urumva iwabo kavukire ni muri komine shiri ahantu hitwa ibitare ise yitwaga gasana innocent yari umwarimu ku ishuri musebeya nyine hariya muri shiri na mushiki wanjye akaba ari nyine mama w'umwana mukakayuransira nawe yari umwarimukazi aho ngaho i musebeya ariko muri jenoside nyine barabishe babicira n'abandi bana uwo mwana we rero akaba yari ari ku ishuri ikibeho muri marie merci akaba yarahavuye ahungana n'abandi hanyuma bagakomeza muri congo yaba yarajyanye n'abandi bana biganaga banganaga burungano rwe ntabwo nabimenya neza kuko ibyo byose nibyo nabwiwe ngewe icyo gihe nabaga hano muri canada none wabwiwe n'iki ko yageze muri congo ubwo nyine hari umwana wahungutse babanaga iwabo musebeya yahungutse muri bibiri na cumi umwana w'umukobwa wabaga musebeya kera hanyuma aza guhungana n'uwo chantal muniyesi wanjye hanyuma ngo baza kubana muri congo atahutse rero n'uwatubwiye ko akiriho ko yanarongowe ko ari enfirimiyeri ashoboye kwiga akarangiza amashuri ari enfirimiyeri muri congo ngo ahantu kuri santire cyangwa se ibitaro by'ahantu hitwa nzovu muri shabunda ngira ngo ntabwo wigeze ushobora kugerayo nta butumwa washoboye koherezayo kugira ngo amenye ko uriho ko umushaka
nagerageje ibintu byinshi kuva namenya nyine uwo mwana ugarutse atubwiye twari tuzi ko yapfuye ariko uwo mwana agarutse atubwiye yuko yaba akiriho twagerageje kumushaka tuvugana na n'uwari executive w'umurenge hariya nyine muri shiri uwitwa nyaminani ruwi tuza kuvugana n'undi mukobwa wari inshuti y'uwo mwana watahutse witwa devota bose batubwira yuko uwo mukobwa watahutse babwiye ko akiriho hanyuma dushakisha rero ku rwego rwa croix rouge croix rouge international barashaka baratubwira ngo ntawe babonye ariko bambwiraga yuko hari imirwano bigoye kuhajya hanyuma nshakisha na na hcr nabo ndabatuma ariko nabo bambwira ko ntawe babona kandi ko bigoye kuhagera nyuma naje gushakisha mu bantu bagiye batahuka barimo n'abahoze ari ingabo za kera nabo bambwira yuko bazanshakira ariko nta kintu bashoboye kugeraho kugeza ubu nibwo nitabaje mwebwe ijwi ijwi ry'amerika uyu mwana w'umukobwa ni mukuru wambwiraga ko yashatse yaranibarutse jean de chantal muhungayire yaba azi ko wowe uri aho ngaho muri canada ntabwo ntabwo mbizi ngewe muheruka muri mirongo inani n'icyenda njya muri amerika we yigaga nk'umwaka wa kane cyangwa wa gatanu primaire ubwo niho duherukana ariko najyaga mvugana n'ababyeyi be mbere ya mirongo cyenda ndetse na mirongo cyenda mbere ya mirongo cyenda na kane twajya tuvugana ndumva yari azi yuko mba muri amerika ariko ntabwo yari azi igihugu mperereyemo cyangwa se umujyi ababyeyi be nibo bari babizi urebye ijwi ry'amerika ni mudatenguha turumvikana muri ako karere k'amajyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo dufite amaradiyo agera kuri cumi ahitisha ibiganiro byacu ndahamya yuko uyu mwisho wawe azakumva noneho akamenya yuko umushakisha niba muri kano kanya muhungayire akumva mubwire icyo ushaka nk'umubyeyi ushaka mwishywa we n'icyo ushaka kumugezaho
ndagira ngo rwose ni aramuka yumva yumvise ijwi rya amerika zumve ko hari nyirarume uba muri canada umushaka ushaka yuko babonana ushaka yuko twahura kuko niwe wasigaye wenyine ku ruhande rwa mushiki wanjye ubwo rero rwose ngize imana nkamubona najya no kumureba rwose nkaba namuzana no muri canada tukabana kuko ndamushaka rwose niba ariho niba imana ikimurinze ikaba yaduhuza byanshimisha cyane kuko ni amaraso yanjye urabyumva bwana venuste nongere ngushimire bwana placide karisa kuba warizeye ijwi ry'amerika kimwe n'abandi bose bari aho ngaho utawa muri canada bakunda ijwi ry'amerika bose ndabashuhuje ngaho rero nawe nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane bwana venuste imana iguha umugisha kandi twizere yuko hari aho bizatugeza byibura uwo mwana tukamubona urakoze cyane kandi umunsi mwiza iwanyu
agasaro kaburaga
ndakira muri aka kanya aline iragena yari amaze amezi abiri avutse igihe inkambi z'impunzi zo muri kongo zasenywaga ababyeyi be bari mu nkambi ya kibumba hafi y'umujyi wa goma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yitwaga zayiri icyo gihe E, turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu nyina yahunze amuhetse afite na murumuna we mu ntoki bari kumwe na se bageze i masisi baraburana Aline Iragena ntabwo yigeze amenya se arifuza kumubona atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo akagari ka Kinyami umudugudu wa Rukomo ikinzanye nyine ndashaka kurangiza papa wanjye twaburanye mu gihe cy'inda- cy'intambara yaburanye na mama twebwe twari batoya njye nari mfite nk'amezi nk'abiri noneho barahunga ngo bahungira ahantu bita muri kongo eh, agace ntago nkazi niba ari kibumba numva mama ambwira ngo ni kibumba ahantu bita ikibumba yego Eh, noneho papa wacu yango yari umusirikare niba yari yari umusirikare noneho ngo niba baraje kubatwara niba ari ngo mu ki- mu cyitso niko numva mama nyina ansobanurira yego
eh, aragenda nyine ntiyagaruka hari abo babanaga aragenda nyine ntiyagaruka mbese aburirwa irengero noneho tuza gutahuka mbese tuza mu rwanda n'ubundi noneho mama akajya abaza amakuru y'abo bakoranaga bakavuga ngo ntibaherereye ngo ngo mu gace nyine k'aho ngaho ikibumba ngariho ngariho nyine ngo yashatse n'umugore mama akomeza ashakisha amakuru araburirwa eh, nibwo nyine twaje kumva ikiganiro hano ko mushobora kuba muhuza ababuranye n'abandi niko gushishikara nyine twandikira tubaza n'amakuru nyine uko bigenda mu- mudufashije natwe mwadushakira papa wacu yitwaga Nkubiri Emmanuel icyo gihe papa wawe ari mu gisirikare cy'u Rwanda mama wawe yakubwiye ipeti yari afite Eh, yarambwiye ngo yari ngo yari afite ipeti niba ari niba ari si- suri yetona yego
ni niko numva nyine ambwira baza kuburana kugeza n'ubu nta makuru ye tuzi nyine abajyaga bayatubwira baratu- baratubwiraga ko yari yarashatse ngo umu- ngo yashatse ngo umugore mama wawe yigeze wahunga yahunganye na ma- papa wawe Yega yahunganye na papa bose nyine noneho ngo ngo baza ngo gushaka ngo ngo abasirikare ngo bo mu ki- mu- nyine mu ki- mu cyitso ngo sinzi ahantu babajyanye kugeza icyo gihe ngo ntabwo bongeye kubonana ni bande baje kubashaka haje abantu nyine babafata ngo ngo bavuga yuko nga- nga- ngo ari icyitso niba ari icyitso mama niwe waguha amakuru ahagije mama wawe Nuko ari yego.
hafi aho ngaho
mama ntabwo turi kumwe ariko muhamagaye kuri telefone aka kanya yabangezeho mubwiye ko ari mwebwe nyine mumushaka aho yaba ari hose yaza ariko ntabwo ndi kure yo mu rugo yahita ngeraho muhamagare cyangwa ujye kumushaka hanyuma tuvugane kubera ko nda- nkeneye gusobanukirwa neza igihe papa wawe yaviriye mu rwanda n'icyamujyanye n'uwamujyanye kugira ngo byumvikane neza tudatanga amakuru adasobanutse neza adasobanuye neza Ah, ngaho rero dufate kano kanya mu gihe eh, tugitegereje hano ku ijwi rya amerika ikiganiro kirakomeza ariko wowe eh, ndebera ko wambonera mama wawe kugira ngo tuvugane mu kanya Eh, noneho mpite muhamagara ubwo namwe murongera mumpamagare nanjye najya no kumwirebera jya kumwirebera Naba ngize n'ibyo byoroshye amahirwe.
niwe ni wowe mwana Eh, umusange reka njye hanyuma kumwirebera ngize amahirwe pe
mu gihe tugitegereje ko mama wa Aline Iragena aboneka tujye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi akagari ka Kabuga mu mudugudu wa Rwezamenyo Ananias Nkundiye nawe arashaka amakuru y'umuvandimwe we baburaniye muri zayire mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu yitwa bizimana seresitini yagiye ari kumwe n'umugore we musabyimana mariya ndifuza yuko mwafasha gushakisha umuvandimwe wanjye witwa bizimana celestine twaburanye muri mirongo icyenda na gatandatu twarahunze tugeze hakurya ya kahuzi biyaga parike yo muri congo mwageze muri iyo parike muvuye hehe mwari mu iyihe nkambi twari tuvuye mu nkambi ya inera hanyuma kugira ngo mutandukane habaye iki mwari kumwe ubundi muratandukana umwanya urukundo ajya ahandi byagenze gute
nyine twari twikanze nk'urusaku rw'amasasu gutyo noneho turirukanka turatatana hanyuma kuva icyo gihe cyose kuva muri mirongo icyenda na gatandatu kugeza uyu munsi ntabwo uramenya amakuru ya bizimana uyu kugeza ubu nta makuru ye mfite kuva muri bibiri niho we yigeze gutanga itangazo ku ijwi rya amerika asuhuza avuga ngo niba nkiriho kuko ntiyari azi yuko naba nkiriho iryo tangazo aritanga yaritanze avuga ko aherereye he we yavugaga ko yari akiri muri congo kinshasa ngo ari aho n'umudamu n'abana ariko amakuru ye duheruka ni ayo ngayo y'icyo gihe kuva icyo gihe nta handi mwongeye gushakishiriza ntimwagerageje kumenya uko iryo tangazo ryari rimeze ni bo baryiyumviye cyangwa se n'abakubwiye ko baryumvise ni abaturanyi banjye barimbwiye twanyuma yo twagerageje kwandika ngo dushakishe ariko ntabwo twigeze twumva ku iradiyo ijwi rya amerika rivuga nyine birangira gutyo turekeraho ariko abo baturanyi bawe bari bamuzi neza bazi ko ari we koko yewe ni abaturanyi nyine tuturanye bari bamuzi neza cyane mbere y'uko muhunga muhungira muri congo mwari mutuye mu kahe gace k'u rwanda twari dutuye ahitwaga muri komine mbazi hitwaga segiteri gihindamuyaga mugeze muri congo na mbere y'uko mutandukanira muri iyo pariki ya kahuzi biega uwo muvandimwe wawe mwari kumwe muhunga mwegeranye cyangwa se mwari mu kivunge mu guhunga twarajyanye n'ubu nkambi twari duturanye yego muri iyo nkambi ya inera yego nta bandi bantu bari muri iyo nkambi bamubonye bakubwiye amakuru ye nta kindi wongeye kumenya uretse gusa ayo makuru amenye mu mwaka wa bibiri yivugira ko akiri muri congo
nyuma yaho nagiye mbaza abantu bagiye batahuka batahutse nyuma yanjye kuko njye natahutse muri mirongo icyenda na karindwi nkajya mbabaza amakuru ye bakati ntawe twabonye ntacyo tubiziho uyu muvandimwe wawe bizimana niba yaravuze ko ari muri congo tusabe cyane abe agihari kugira ngo muzashobore guhura azumva radiyo ijwi ry'amerika hanyuma abe yatubwira aho aherereye tubahuza ariko se muha amakuru urambwira ko wahungutse muri mirongo icyenda na karindwi muha amakuru yo mu rwanda uko u rwanda rumeze ubu ngubu haboneke n'impamvu waba umuhamagarira gutaha aramutse anyumva namubwira ko mu rwanda turi amahoro tumeze neza nta kibazo rwose n'inzu ye yasize iracyahari iraho nanjye ndaho n'umudamu turaho cyakora muzehe wacu niwe witabye imana n'umwana wanjye w'imfura witabye imana na mushiki wacu twari twarahunganye witwa niziya nawe yitabye imana yaguye muri itingitingi ayo niyo makuru y'ingenzi numva n'abamuhaye hafi ahangaha
kuba wo waramusize hakurya muri congo ukagaruka mu rwanda hakaba hashize imyaka makumyabiri n'itanu mutari kumwe ntiyashoboye no kuba hari kugira ngo ashyingure uwo musaza ni ibintu biguhungabanya wumva uvuga uti umuvandimwe wanjye yaza kuba ari hano twari kugira ingufu zihagije twari kujya dufatanya akaza kumpa umubyizi nanjye nkamuhundi
yego cyane rwose urumva umuvandimwe wanjye dusangira ababyeyi bombi kuba ndi hano jyenyine we ntamubona n'umusaza yaritabye imana urumva nyine nanjye mfite ikibazo cyo kuba nta muryango wanjye ngifite wose hari ikindi wumva ushaka kumubwira ndaguha nawe umunota umwe nk'uko nsanzwe umuha abandi hari icyo ushaka kumubwira cy'umwihariko icyo namubwira cy'ingenzi ni uko akimara kumvira itangazo abaye akiriho rwose yaza cyangwa se abaye atakinariho hakaba hari umudamu we akanyumva yitwa Musabyimana mariya cyangwa hari umwana we waba akiriho yumvise iri tangazo nawe yataha yego ana niyasi nkundiye rero ndagushimiye cyane kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi bumva ijwi rya amerika bari aho ngaho imbazi umudugudu wa rwezamenyo nabo hano ku ijwi rya amerika turabashuhuje ngaho rero ukomere uh, ugira amahoro y'imana murakoze cyane imana ibaha umugisha rwose murakoze kunyakira neza
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona dusubire mu karere ka gicumbi mu kagari ka kinyami twari dutegereje ko mama wa aline ragena aza akamufasha kuduha amakuru kuri papa we emmanuel nkubiri baburaniye eh, muri congo yahageze yitwa jeanne d'arc mari ya kizungu ikaze ku ijwi ry'amerika Eh, murakoze none mbwira dusobanurire uh, umugabo wawe emmanuel nkubiri mwatandukanye gute hari ryari ubu ukuntu twatandukanye twarahunze tugera i masisi yego hanyuma tugeze i masisi turaburana tuburanira mu ishyamba ry'igatoya nagumye i masisi hanyuma ndahunguka sina- sinamenye irengero iyo yagiye muhunga Kugeza hari na muhe n'ubu.
mwaka Eh, hari icyenda karindwi
niho mwavuye mu rwanda mujya i masisi
twavuyemo icyenda gatandatu ubwo icyenda karindwi nyine tu- umwa- mu kwa- mu kwa cumi na kumwe hanyuma rero icyenda karindwi na na niho twaburanye kubera ko twageranye i masisi hanyuma rero turaburana icyo gihe basenye inkambi mwari mu yihe nkambi
icyo gihe twari tu- twari turi i kibumba basenya inkambi dukomeza i masisi mwavuye mu rwanda muhe mwaka muhungira kibumba
twavuye icyenda kane icyenda kane icyenda kane aline eh, yari ataravuka yari atari yavuka kubera ko yavukiye mu nkambi muri mirongo icyenda na gatandatu yego
none umugabo wawe emmanuel nkubiri aline yambwiye ko yari mu ngabo o, z'u rwanda yari afite irihe peti
yari yari umujandarume yego yabaga muri jandarumori yara- yari umuporomeye serije yari premier sergent muri gendarmerie hanyuma yego a- aline avuga ko yumvise ko bavuga yuko hari abantu baje kumutwara abantu baje gutwara umugabo wawe bamubwiraga ko bamujyanye he none bapfaga kumutwara Yego.
ariko icyo gihe baramutwaye yara- yaragarutse turongera turabonana yari akiri mu nkambi twari tukiri mu nkambi Aba- abari bamutwaye bari bavuze ko bamujyanye hehe baravuga ngo ngo ni icyitso ngo cy'u- ngo cy'u rwanda
bavugaga ko ari icyitso cy'u rwanda Eh, hanyuma ariko yageze haragaruka yagezeho aragaruka abo bari bamutwaye ntabwo bamugumanye Eh, baramugaruye ntacyo bamutwaye hanyuma muva kibumba igihe basenyaga inkambi muhungira i masisi mugeze i masisi mwatandukanijwe n'iki niki cyabaye kugira ngo wowe uce inzira yawe nawe aciye hari hari umutekano mukeya yego nuko rero kubera ngewe nari ndangije amezi abiri mbyaye yego nuko d- turaburana gutyo nari mfite n'undi mwana mu ntoki wa- uwo arini iragena akurikira yego
nuko rero turatatana gutyo ndamushakisha ng- ndamubura
wowe ugaruka mu rwanda hari andi makuru ye wongeye kumenya wigeze umenya niba akiriho cyangwa atakiriho nkiri muri Ko- a- iyo muri kongo nyine yego hari umu hari umugabo bakoranaga nawe wari umujandarume yego twarabonanye arambwira ngo ngo bo ba- ngo bakomeje ngo ngo muri congo brazzaville ngo bambika ngo ngo niyo bakomeje ku buryo ubu umugabo wawe eh, niba ariho yagombye kuba ari muri congo brazzaville yego hari amakuru aline yampaye birumvikana n'umwana ni amakuru umubwira waba warigeze umenya ko umugabo wawe yashatse undi mugore Eh, na- na- narabyumviseho yego ngo ngo ya- ngo yashatse ngo undi mugore ngo ngo bafitanye abana batatu ibyo ari byo Eh.
byose umugabo wawe eh, niba ari muri congo brazaville ubwo congo brazaville ni ahantu radiyo ijwi ry'amerika igera tuhafite abantu badufasha gushakisha abantu bahari kugira ngo tubahuze n'ababo bari mu rwanda ko bakubwiye ko umugabo wawe yashatse umugore birumvikana ntabwo ari wowe wa mbere washatse umushaka ni umwana wawe ari niragena waje ashaka papa we ariko se wowe ho wakongera akabahuza wa hari igitekerezo umufiteho Eh, none se nda- ndacyamukunda nk'uko namukundaga nyine none eh, kandi nanjye nakomeje kumushakisha njya mu ngando imudende njya mu ngando mu- imutobo nta Mm.
hantu ntamu- ntagiye ndashakisha yego ubwo rero ubwo ni- na- nyine namukenera n'ubwo yaba yarashatse undi none se ko atari kuba wenyine imyaka yose nk'uko a- abagore twe twihangana Mm. none niba akumva birashimije kumva yuko ukimukunda bi- kandi ni ijambo rikomeye eh, kumva ko umugore mwatandukanijwe n'amage mu gihe cy'intambara akikubwira nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu uko akigukunda uko agushaka niba Emmanuel Nkubiri akumva muri kano kanya no kugira ngo uzabyumva azabimubwire niba akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira nk'umuntu mwabanye imyaka mike ariko yari imyaka ikomeye mwari bato none hashize imyaka makumyabiri n'itanu mutari kumwe n'iki ushaka kumubwira
nyine namubwira ko nyine ndimukunda yewe kandi n'abana yansigiye yansigiye abana babiri nyine ba- barahari babaye bakuru yego Eh, n'umuryango mvukamo nyine eh, barahari n'uwo nashakiyemo wabo bara- hari abantu bahari baramushaka mbese bose tugi aje byaba ari umugisha
ndizera yuko akumva tuzakoresha ubushakashatsi hano dukoresha hano ku ijwi rya amerika kugira ngo turebe ko twamubona hanyuma tubahuze nawe niba atwumva muri kano kanya nimero yanjye abantu muri congo brazaville barayifite azampamagara kugira ngo mbahuze vuba niba arine iragena iyo mfura yawe ikikuri hafi umusubize ngaho rero ukomere kandi ugire umunsi mwiza Eh, namwe murakoze imana ije ibaha umugisha murakoze cyane Eh, nimusubize aline nawe mushimire yego aline karame urakoze cyane ku mama wawe yampaye ibisobanuro bishimishije mbere y'uko ngusezeraho aline n'abaje mama wawe icyo yumva yabwira ah, umugabo bashakanye ariwe papa wawe wowe papa wawe niba kumva yagusize uri akana gatoya ufite amezi abiri gusa ah, papa wawe ubu aribaza uko ungana ufite umunota umwe ugerageza guhina amagambo umubwire icyo ushaka kumubwira ariko umubwire nuko wakuze nanjye meze neza narasoje amashuri ndakora nyine ndacuruza nihangiye imirimo ubwo rero nawe niba nyumva yazagira umuhate wo kuza kureba abana yasize kuko turamukunda turanamukumbuye kubaho utazi papa wawe kandi utaranamushyinguye urumva ni ibintu nyine biba bibabaje ubwo mumfashije nyine mukamumbonera iyo mu ijoro si- simfite icyo nabahemba iyo mu ijoro yazabahemba rwose pe papa wanjye ndamukunda cyane nubwo ntaramubona ariko namwishimira rwose kuko n'amazi twamaze igihe kinini tumuhiga twaramubuze ubwo rero mudufashije mwadufasha kumushakisha nyine akaboneka
turi hano kugira ngo tubafashe kandi ndagushimira cyane kuba warafashe kano kanya ugafata igihe cyawe ukampamagara kenshi ubutitsa kugeza igihe tuvuganiye Eh, icyo ngushimira kiruta ibindi ni urwo rukundo rw'umwana ufitiye umubyeyi wawe tuzamushaka tuzamushaka tuzamenya amakuru ye aho yaba ari hose tuzahamenya humura turi hano kugira ngo tubahumurize tubahoze tubafashe kwizera ikiganiro agasaro kaburaga nicyo kibereyeho ari nirage nawe ngaho rero gira amahoro murakoze ukomeze cyane Ya.
imana ijya ibaha umugisha pe urakoze cyane kandi nabona uko nabivuga Yego.
gusa ndishimye ariko nzishima kurushaho namubonye yego nibyo komeza utegereze wizeye kandi ukomeze utere imbere muri ubwo bucuruzi bwawe wihangiye
yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga urukundo impuhwe imbaraga akanyabugabo ngibyo bimwe mu birema intwari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umuntu wahigwaga impuhwe zaramurenze zimujyana aho bari bagiye guhamba umwana akiri muzima aratakamba baramumuha amujyana mu bitaro amakuru dufite hano ku ijwi ry'amerika ni uko uwo mwana yari akiri mu bitaro bya kaminuza i butare mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane uwamwitagaho ni umuforomo witwaga nyirabukara niryo zina rye ry'akabyiniriro uwo musamaritani watoye uwo mwana yandikiye ibaruwa agasaro kaburaga aduha amakuru nahisemo kuyibasangiza yose
Venuste Nkunda ndagusuhuje jya nkurikira kimwe mu biganiro byawe byo kuri viyoye agasaro kaburaga birashimisha iyo umuntu abonye abo mu muryango we atakikaga ko bakiriho ngira amarangamutima iyo abantu bagushimira n'ikindiga mu ijwi bamwe barira iyo bahuje n'ababo bari barabuze bakababona mu bintu bisa n'igitangaza abenshi basoza bavuga ngo imana izaguhembe sinzi niba twarabiganiriye ngo nkubwire ibyo nanyuzemo mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ntibyari byoroshye hari umwana wari kuri paruwasi rugango igindamuyaga mu kwezi kwa kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane maze abantu bazi iwanjye barambwira ngo hari umwana uri mu mirambo y'aho barimo bahamba abo biciye kuri paruwasi rugango baracyahumeka kwari nko kwiyahura kugerageza kujya kuvuza umwana nk'uwo umuvanye mu maboko y'abaturage muri kiriya gihe byanteye ubwoba ariko ndibaza nti niba abaturage batishe uwo mwana ntiyenda bashobora kureka umuntu akajya kumuvuza abaturage benshi nari mbazi nishatsemo imbaraga ndagenda nsanga abaturage barimo baracukura umuringoti bari bagiye guhambamo abo bari bariciye kuri paruwasi rugango ni padiri mukuru wa paruwasi wari wasabye abaturage abiranze mu kiliziya ngo bashyingure iyo mirambo yari yandagaye aho hafi ya paruwasi n'ahandi nahasanze umupadiri wari mushya aho muri paruwasi ndamwegera ndamwibwira kandi ko ndi uwo muri paruwasi mubaza niba tutasaba abaturage nkajya kuvuza ako kana yarambwiye ati abaturage bameze nabi ariko amfasha gusaba abaturage ngo bareke njye kuvuza ako kana kari kameze nabi kahumekera hejuru gafite ibimyira bigafunze mu mazuru kambaye ubusa wowe nawe gafite nko hagati y'umwaka umwe n'igice n'imyaka ibiri ako kana bari baragakubise ubuhiri mu mutwe harahumbanye mbese bigaragara ko gakeneye gusuzumwa no gukorerwa ibizamini mu bitaro nakajyanye iwanjye barakuhagira tugashakira utwenda two kwambara mu two twambikaga abana bakiri bato tugahaye amata tubona karanywa n'inzara nyinshi cyane nagiye kubona mbona insoresore zimwe z'aho ku musozi ziraje zinjira iwanjye zivuga ko zije kwica ako kana ngo cyane cyane ko kari n'agahungu bamwe muri ab- mu bari aho badufashije ku- kurura izo nsoresore ziza kwemera ko umwana ashobora kumujyana mu bitaro namujyanye muri serivisi ya pediyatire muri hopitali iniverisiteri butare basobanura aho mukuye baramwakira nyuma yaho mu minsi mike nanyuraga muri serivisi ya pediyatiri nkareba ku kana nabonaga koroherwa ntibyatinze nanjye ngira ibibazo mva iwacu ndahunga mu makuru naje kumenya mbajije nyuma bambwiye ko hari umutakavarize bahimbaga izina rya nyirabukara wakoraga muri hopitali iniverisite ngo waje kwita cyane kuri ako kana ngo kuko byatumaga nawe batamusaba kuva mu bitaro kuko yababwiraga ko arwaje ako kana kandi ngo nawe yari akeneye kwihisha mu bitaro aho nsubiriye mu rwanda nabaririje nimba hari uzi niba uwo nyirabukara yaraje kurokoka mu bubazi bw'umwana ntawashoboye kumbwira amakuru y'umuba nabajije bakoraga mu bitaro icyo gihe bari bamuzi ubu nkwandikiye ngira ngo mubaze niba mu kiganiro agasaro kaburaga niba wazabaza ko hari uwamenya niba uwo mutakabayeze bahembaga nyirabukara izina rye sinashoboye kurimenya niba yararokotse mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane muzamubaze amakuru y'uwo mwana uhasanga imana yarakoze igitangaza tukaba twamenya amakuru y'ako kana ndagushimiye
twahisemo kudatangaza izina ry'uyu musamaritani ikiganiro agasaro kaburaga ntikirema intwari kirema imitima ni mwebwe muzirema niba uzi umuforomokazi bitaga nyirabukara waba wararokokeye mu bitaro bya kaminuza i butare byadufasha kumenya amakuru y'uwo mwana yitagaho wahagejejwe n'umusamaritani wamuvanye mu rwabayanga rwa rugango yagendamuyaga uwo mwana niba akiriho ubu ni umusore w'imyaka mirongo itatu niba yarabwiwe ko yaba akomoka irugango yagendamuyaga turifuza kumuhuza n'uwamwitangiye atagununwa
agasaro kaburaga
iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umugabo witwa bertin mbayire atuye mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kirehe umurenge wa nyarubuye akagari ka mareba umudugudu wa rurenge ya kabiri yari yubatse afite umugore mukakibibi marceline n'abana babiri b'abakobwa mukansangwa riyete na mahoro queen mbayire avuga ko yatarabutse yibungesera yagaruka agasanga umugore yaragiye n'abana bajyanye hashize imyaka irenga icumi ntarongera kuba kiryera arabashaka mu kiganiro agasaro kaburaga nahise abana babiri babiri yarabatwaye abatwara mu gihugu cy'ubugande amaze igihe kinini najyaga kubona nimero yakoreshaga za telefoni nkajya unatwohereze nazo noneho ubu muri iyi minsi iyo nomero yahise ayikupa kuva mu kwezi kwa mbere ni ukuvuga ngo we abana arabanangira ntashaka kuba yatanga amakuru yabo ndetse n'ubwo namubarije abana ibibindi bindi none se yavuye mu rwanda yavuye iwawe agiye i bugande yahukanye asubiye iwabo niki cyatumye ajya i bugande we yavuye mu rugo rwanjye ahita agenda dayiregiti impaka ahita yambuka ntabwo yagiye iwabo ntiyagize ate uretse ko yasohotse mu rwanda mu rugo rwanjye ngende mu rwanda nyine agahita acaho yakinze inzira za kanya yagusezeyeho yakubwiye aho agiye
yagiye atorotse asahuye mbese yasahuye ibintu asahura n'abana
mbese yasahuye cyane cyane yasahuye abana ibintu byo ntibishakwa yego ariko yasahuye abana yasahuye abana rero bamwe bamfasha kugira ngo ubwiwe amenye n'ahantu baherereye inyabukwe we rwose ahinduka na telefone yawe n'iguruka hirya ntabwo kumenya ko izo nomero nazimenye ahita ayifunga rwose niba yarayikuyeho niba atakiyikoresha simbizi none se wowe iyo mwavuganaga atarayikuraho iyo telefone wumvaga amuvugana afite urugwiro muraganira ni iki mwavuganye igihe mwavuganaga kuri telefone nta rugwiro twavuganyeho rwose ikintu yakoresheje nawe ngo ni ukunyaga yagiye neza adashaka rwose nuko namenya n'akarere aherereyemo muri make yavuye mu rugo rwawe mutonganye mutumvikanye ntabwo yanahari rwose reka noneho tubivuge kinyarwanda mbayire mbayire reka tubivuge kinyarwanda kera mu kinyarwanda iyo umugore yahukanaga agasubira iwabo umugabo yashakaga inzoga akajya kumucyura akamugarura mu rugo wowe umugore wawe avuye mu rugo akahava ajyanye abana ndetse ntajya iwabo akajya mu kindi gihugu wigeze utekereza avuga uti reka mukurikire njye kumushaka mugarure mu rugo ibyo warabikoze nagiye iwabo yego iwabo ntiyahageze we yagiye dayiregiti ahita yambuka ajya mu kindi kandi n'abe ari iwabo bakuriye ni ukuvuga ngo mbese we ntabwo yabaye wenyaga yagiye anyaze mbese neza abo bana ibindi byose nta n'uwanabivuga ariko mbese yashatse kunyaga abo bana gusa hanyuma si iyo uvugana na basaza be iyo uvugana na nyina na bene nyina bandi wumva ikibazo cyawe bacyumva wumva nabo bibaza uko yagiye cyangwa se baravuga bati awa yagize imana aragucika mbese rwo rwose barangati ahubwo bo no gushaka kuba bananzinduka basigaye umwana wacu basigaye umwana wacu nicyo kintu bakoresha ariko se nabo ugasanga batazi aho yagiye cyangwa barabizi bakabiguhisha barabizi barabizi bakiraza inyanza mbayire bertin kugira ngo ngufashe nkeneye yuko tuganira nk'abagabo ikibazo kugira ngo umugore wawe ave mu rugo agende ajyanye abana ntajye iwabo aguhunge ajye mu kindi gihugu yahavanywe n'amahoro ntabwo ari amahoro ngo rero mubwire yego yigeze ishyano mbese biragira izindi n'izindi nanjye ahubwo mbonye ko bigiye gukomeza ingurane aho kugira ngo aho kugira ngo tumarane hitamo kumubisa yigirayo abonye rero amaze kubona ako kanya kuko ntahari noneho ababonye inzira yo kugenda ariko yakanubona akaba afite n'ubundi yari ayifite n'ibipangu yari ayifite n'ibipangu ahubwo nabonye icyemezo baba nigiyeyo noneho mbonye agiye biba ngombwa kugira ngo ngaruke ije mu rugo rwanjye igihe wari wigiyeyo wagiye kuba umuhaye amahoro makeya nta handi wasanze andi mahoro nta wundi mugore washatse nta yindi kidobya yinjiye mu mibano yanyu uyu data nta wundi na n'ubu kuva umugore wawe yagenda uracyari mu rugo uracyamutegereje nta wundi mugore washatse ubu ndakubwira ngo ni nyine kuri uyu munsi nta wundi ni nyine ariko nabitekereje ahubwo rero mubwiza ukuri kuko yahagurutse yabibyara ibyandiri mbere ni ngombwa afite icyo yagezeho n'ubundi ahubwo ikibi cyabayeho ni uko atanga amakuru y'abana bamwe ntanabasura cyangwa se ngo anangarure n'abana banjye byibura kuri bo twabyaranye naho yari akuze hano uburenganzira bwe bwo guhitamo icyo akora
umudamu wawe umugore wawe ubu niba kumva muri kano kanya hashize amezi atari make mutabonana niba kumva muri kano kanya nk'umugabo bashakanye bakabyarana abana mwabyaranye mahoro mubyarana mukansangwariyeti uwo mugore mwabyaranye niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma noneho anavuga ati reka n'aba bana bamwereke reka yenda nawe musange mubwira ijambo ry'urukundo mu bana wajyaga umubwira akajambo k'urukundo n'icyo wumva ushaka kumubwira cyamuhumuriza muri kano kanya ngo muri rusange yego ni ukumubwira ko ari umuntu twabyaranye twashakanye kandi abana bacu dukwiriye kumenya ababyeyi babo bombi rwose yaba yaranashatse ibyo si ikibazo kuko ntawe nta n'ubu bitabera yambara akagerageza ukuntu yanyohereza inimero z'abana nanjye nkazanamusura nabo bakazansura abo bana
iryo ni ijambo ry'urukundo iryo ni ijambo ry'urukundo ndahamya yuko umudamu wawe umugore wawe mariseri na mukakibibi ko yaryumvise nzagerageza kumushaka kugira ngo nawe muganirize numve ikibazo cye numve icyatumye ava mu rugo iwawe nk'uko ubimbwiye ubundi akazi kanjye hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ntabwo ari uguhuza imiryango yatandukanye bivuye ku bwumvikane bwe bw'imiryango nshaka baburanye n'ababa ariko kubera ko utazi irengero rye utazi abana bawe aho bari nzagerageza kugira ngo ndebe ko nabafasha kugira ngo wongere ubone abo bana kandi ineza yongere irangwe hagati yanyu ntidushobora nzaba ngira imana ndagushimiye rero kuba wihanganye kandi ukaba ukomeje kuba umugabo uguma mu rugo rwawe utegereje hanyuma icyo tuzageraho tuzakubwira ngaho rero berite mbayire ugire amahoro kandi agushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga namwe bantu bafashe rwose kare karubaye neza
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga rishari karera atuye mu karere ka gasabo i kigali ese wabo habyarimana tarisifori yitabye imana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine uwo bavaga inda imwe ari impanga harerimana onesiforo yaramaze imyaka itanu agiye muri amerika amakuru ijwi rya amerika ashoboye kumenya ni uko nyuma ya mirongo cyenda na kane yabaye hafi y'umuryango we aramira ababikeneye aba inkingi y'umuryango kuva mu mwaka wa bibiri na cumi baramubuze nta gikoma umuhungu wa mukuru we bavukanye ari impanga karera rishari yitabaje ikiganiro agasaro kaburaga amushaka njye shinzwe mu kintu kiganiro agasaro kaburaga nagira ngo ndangishe data wacu nabuze hashize igihe kitari gito nta makuru yemeye so wanyu yitwa nde wamuburiye he
data wacu yitwa onesiforo harerimana akaba yaragiye mu mahanga kera muri mirongo inani n'icyenda ajya mu mahanga ya hehe ni- ari mu kihe gihugu ari muri amerika none se ko numva uza aho ari ikibazo kirihe ntabwo umuvugana wamuburiye irengero byagenze bite numva duheruka kuvugana muri bibiri n'icyenda bibiri na cumi twavuganaga kuri telefone nuko sinzi ikibazo cyaje kuzamo biba ngombwa ko akuraho telefone ye na imeri najya yandika nta- ntasubize bintera ikibazo rero kugeza na n'ubu nkibaza nk'ise yaba ari akiri muzima yaba ari amahoro nkibaza ibibazo byinshi nicyo cyatumye nza mu kiganza agasaro ka buraga kugira ngo ndangishe nanjye ndebe ko nagira amahirwe yo kumenya amakuru ye
I- iyo umbwiye ko ari so wanyu ni we mukuru kuri so cyangwa se ni we mutoya niwe muto yabari impanga na papa wanjye umbyara yego bari impanga oh, papa wanjye we yi- yazize ya- ya- yazize jenoside Ah, yapfuye muri jenoside nuko we yari yaragiye we impanga ye rero ari we butoyi we yari yaragiye muri amerika muri mirongo inani n'icyenda ubwo se kuva icyo gihe cyose amaze no kumenya ko eh, impanga ye wubava indi imwe mukuru we atakiriho ntabwo yigeze eh, agaruka mu rwanda ngo aze no kureba uko byagenze oya guhera icyo gihe ntabwo arabasha kugaruka usibye ko mbere tukivugana eh, mbere y'uko nyogokuru wacu apfa yari yarabishyize muri gahunda y'uko ashaka kuza nawe akaboneraho akamusura kuko yarabimusabaga cyane nyogokuru hanyuma se iyo mwavuganaga wumvaga hari impungenge agaragaza wabonaga se adashaka kubavugisha ari nkaho mu- mu- mu bimuhatira iyo mwavuganaga wabonaga ikiganiro cyawe nawe kigenda gute cyabaga ari ikiganiro cyuje urugwiro yego rwose cyabaga cyuje urugwiriro nkamubwira ibibazo mfite na- akamfasha Ubu na famiye yarayifashaga ubwo cyakora kuva nyogokuru yitaba imana yacitse intege cyane ndakeka aricyo kintu cyamukozeho cyane nanone ariko mu biganiro twagiranaga byo byabaga ari byiza numva nta kibazo nawe afite numva nta ari amahoro iyo mwamuhaga amakuru yo mu rwanda mwumvaga mbese ari amakuru wamuhumuriza atamukura umutima yego yabaga ari amakuru meza nta makuru mabi twigeze tumubwira usibye nyine ayo makuru y'abavandimwe bacu bagiye bitaba imana gutyo nibyo twamubwiraga ukumva ata- atishimye birumvikana ariko papa ndagukunda rwose gerageza umvugishe menye ko ukiriho kandi rwose mpora ngusengera natwe turagusengera twese mu rugo imana iguha umugisha aho uri ijye ikurinda ikongerere mu byo ufite Nza- nzishima cyane numvise nongeye kumva ijwi ryawe rwose kandi namwe venisite ndabashimiye cyane murakoze cyane imana ijye ibaha umugisha mu byo mukora imana ibaho- ibahezagire niko abarundi bavuga urakoze cyane nawe uhezagirwe kandi ugire amahoro y'imana
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbashimire mwese abaje mukadusangiza inkuru z'ubuzima mwifuza ko bwaba bwiza mubonye agasaro kaburaga aho muri hose ku migabane yose y'isi mwe mwaburanye n'abanyu nimugane ijwi ry'amerika nimero mwakoresha mwohereza ubutumwa mukavuga umwirondoro wanyu n'ikibagenza ni iyi ngiyi ikurikira zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru ntidufite umuntu witaba telefone iyo mwanditse nitwe tubahamagara mwese mwese abaduha amakuru yabo mwumvise dushakisha mu kiganiro ndabashimiye mugire amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana Eyo yo na na na.